as waashingtan diisii irraa akka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. hordofaa jirtan maratti nagaan keenyas naa ga'u hordoftoota keenya tamooltan kibxata hagayya 8 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. qophii keenya har'aa keessatti naannoo amaaraa keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa hidhattoota faannoo gidduu jiru itti fufee jira. barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechikaa jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechoota teeknooloojii afaan oromootti hiiku qopheessanii jiran. hooggantoonni keeniyaa kan baha mombaasaa reeffa namoota dhibba afurii olii boolla gadi fagoo keessaa qotanii baasanii jiru. kanneen armaan olii qophii har'aaf ka qindeessine keessaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeera amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran gidduutti taasifamaa jiru. Magaalota naannichaa tokko tokko keessatti itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Akka odeeffannoon sagalee Ameerikaa jiraattota irraa argate ibsetti magaala guddicha bulchiinsa naannoo Amaaraa Baahirdaar keessatti guyyaa har'aa sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa oolee jira. Akka jiraattonni kun jedhanitti sagaleen dhukaasaa magaalicha keessatti dhagahamaa jiru. Guyyoottan sadan darbanii fi kan itti fufedha. Magaalota godina Shawaa Kaabaa Dabra Birhaanii fi Shawaa Roobiit keessatti hokkoratti fufee jiruun kan ka'e dhaabbileen mootummaatiif kan dhuunfaa erga hojii isaanii dhaabanii torban tokko akka ta'es jiraattotarraa baruun danda'ameera. Karaa biraatiin godina walloo kaabaa keessa magaalota jiran waldiyaa qobboodhaa fi kanneen biroo keessatti tasgabbiin deebi'ee mul'achuun isaa ibsamee jira. Kunittuu kanaan jiru dhaabbanni tikaa fi nageenya biyyaalessaa warreen meeshaa waraanaa qabatanii hokkora uumaa jiran gara karaa nagaatti akka deebi'anu gaafachuu isaa kan ibse gabaasni Masfin Arraagee daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa balalii isaa gara magaalota Laalibalaa, Gondor, Dasseedhaaf Baahirdaaritti taasisu. Akka addaan kutetti jiraachuusaa ibseera.
Namoonni Eertiraarraa buqqa'anii naannoo Tigraay mooraa Maayi'aayiniif Addi Harish keessa qubatanii jiran hanqina midhaan nyaataaf tajaajila fayyaatiin rakkachaa jiraachuu ibsanii jiru.
Baqattoonni kun ittuu eenyummaa isaanii hin ibsine akka sagalee Ameerikaatti himanitti ji'oottan kudhan darbanii fi gargaarsa nyaataa waan hin arganneef daa'immanii fi maanguddoonni miidhamaa jiru. Namoottan tajaajila fayyaa dhabanis du'aa jiraachuu isaanii buqqaatonni kun ibsaniiru. Dhimma kana irratti dhaabbanni mootummaa Itiyoophiyaa kan waa'ee baqattootaatii fi warreen baqannaa irraa deebi'anii irratti hojjetu gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii hin kennine. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR gaaffii VOA'n imeeliidhaan ergeedhaa fi deebii kenneen dhaabbatichi yeroo ammaa mooraalee baqattootaa lamman kana keessatti hojjechaa akka hin jirre ibseera. UNHCR erga bara 2022 baqattoota mooraalee lamman kana keessa turan 15,000 ta'an gara mooraa Gondar Kaabaa keessatti argamu Daabaatitti dabarsee booda mooraalee baqattootaa Maayi Ayiniitii fi Addi Hariish keessatti tajaajila kennaa akka hin jirree fi buqqaatonni 1,700 ta'an mooraalee sana keessatti hafuu isaanii akka beeku ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaaseera.
tokkummaa mootummootaatti sagantaa nyaataa addunyaa itiyoophiyaa keessatti raabsa midhaan gargaarsaa addaan kutee ture amma tokko deebisee jalqabuusaa beeksisee jira bafaqaadu.
Sababa midhaan gargaarsaa gabaadhaaf dhiyaachaa jiraachuutiin kan ka'e ji'oottan shanan darbaniif keessumaa kaaba Itiyoophiyaa keessatti raabsa nyaata gargaarsaa kan addaan kutee ture sagantaan nyaata addunyaa WFP'n akka yaaliitti raabsii jalqabuu isaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Raabsi midhaan nyaataa kun dhaabbachuun isaa lammiilee biyyattii miiliyoonii digdama ta'anii fi baqattoota kuma dhibba saddeet ta'anu miidhaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun raabsa yaalii kanaan namoottan kuma dhibba tokko ta'anii fi aanaalee afur keessa jiraatanii qaqqabuudhaaf akka karoorfame ibsee jira. Gargaarsa namoomaa kana kaaba Itoophiyaa keessatti raabsuu dhaabbilee dhaaban keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni misooma addunyaa yuunaayitid Isteets USAID'n mariin mootummaa Itoophiyaatii wajjin taasifamaa jiru waan hin xumuramneef gara nyaata raabsuutti akka hin deebine ibsuu isaa Associated Press gabaaseera. Gargaarsi karaa USAIDtiin kennamu kan mootummaa yuunaayitid Isteetsiin deeggaramu yommuu ta'u, kan WFP immoo kan deeggaramu. Baankii addunyaatiin akka ta'e ibsameera. USAID dabalatee dhaabbileen gargaarsaa hedduun hojii raabsa gargaarsa namoomaa keessaa qaamoleen mootummaa akka bahuu qaban kan barbaadan ta'uu isaanii kan ibse gabaasni kun ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets Antooni Bilinken muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii wajjiniin dhimma kana irratti haasa'uu isaanii eereera. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa tokko tokkoo fi hooggantoonni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gargaarsi kun akka itti fufu gaafachaa jiraachuu isaanii Asooshiyetid Pirees dabalee ibsee jira.
Lammiileen Eertiraa ennaa tajaajila biyyoolessaa keessatti dirqamaan akka hirmaatan taasifaman mirgi namoomaa isaanii akka sarbamu qorataan walabaa dhaabbata tokkummaa mootummoota baqattootaaf kooluu galtoota Eertiraa wabeeffachuudhaan ibsanii jiru.
Gabaasni qorataa walabaa mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Mohaammed Baabii Keeriin akka qophaa'e ibsame kun lammiileen Eertiraa yommuu dirqamaan tajaajila biyyaalessaa yookaan naashinaal sarviis keessatti hirmaatan reebichi, tuffiin, hokkorri saalaatii fi dhiibbaan saala irratti hundaa'e biroo hojii humnaa fedhii isaaniitiin malee hojjechuun akka isaan irratti raawwatu himachuu isaanii kan ibsudha. Akka gabaasni Associated Press jedhetti gareewwan dhaabbilee mirga namoomaa Eertiraan biyyoottan addunyaa keessaa biyya mirga namoomaa daran sarbitu jedhanii akka waaman kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa imaammanni tajaajila biyyaalessaa gara hin taanetti hiikamaa akka jiru ibsaa jiraatus. Sababa dirqamaan tajaajila waraanaa kana irratti hirmaachuutiin walqabate sarbiinsi mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaatii fi ragaaleen qabatamaanii fi ga'aa ta'an jiraachuu isaanii qorataan walabaa kun ibsuun isaanii gabaasameera. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii heera biyyattii isa bara 1997 bahee hojiirra oolchuu dhiisuudhaan biyyattii olaantummaa seeraa malee bulchaa akka jiran kan ibse gabaasni kun mootummaan Eertiraa wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture keessa harka galfachuudhaan sarbiinsa mirga namoomaa raawwachuu isaas eeree jira. Dhimma mirga namoomaa kaaba Itoophiyaa irratti komishiniin addaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hundeesse gabaasa dhiyeesse waabeeffachuudhaan kan ibse gabaasni Mohaammed Bibaakir kun loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti dubartoota ulfaatii fi ijoolleewwan dabalatee maatiiwwan hedduu jireenya isaanii irraa buqqisuu isaanii ibsee jira. Gabaasni walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyaachuudhaaf qophaa'e kun qorannoo amma ebila 24 bara 2023 tti taasifame akka of keessaa qabu ibsamuun isaa gabaasamee jira.
Waraanni Sudaan erga wal waraansi garee wal fincilan gidduutti ka'ee as bakka lolli hamaan itti geggeeffamaa jiru kaartuum hanga tokko to'achuuf tattaaffii cimaa geggeessaa jira. Waraanichi wixataa qabee meeshaa gurguddaa gargaaramuudhaan mormituu isaa humna saffisaan kan gargaaramu riqicha Naayil omdurmaanirraa gara kaartuumiif magaalaa kabiroo lamatti geessu to'achuuf yaalaa akka ture jiraattonni dubbataniiru. Kan magaalaa guddoo biyyattii qabate RSF humnaan deebii kakenne yoo ta'u gandeen namoonni keessa jiraatan keessatti dhukaasa banameen siiviilonni du'uun isaanii kaanis qeerraa buqqa'aniiru. Qabsaa'onni mirga namaa kanneen omdurmaan keessaa akka jedhanitti yoo xiqqaate siiviilonni sagal du'aniiru. gara oduutti aanutti ennaa ceen immoo dippiloomatiin olaantuun mootummaa yuunaayitid isteets nijeeriin daawwatan aangawoota waraanaa warreen aangoo mootummaa humnaan qabatanii wajjin mari'achuu isaanii ibsanii jiru.
Ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsitti itti aantuu itti gaafatamtuu dhimma siyaasaa kan ta'an Viktooriyaa Nuuland bulchiinsa loltoota Niijeer keessatti itti gaafatama dhimma ittisa biyyaa akka ta'an kan of himan Birgaadeer Jeeneraal Muusaa Saalaa Barmuutii fi qondaaltota waraanaa biyyattii sadii wajjiniin haasa'uu isaanii ibsanii mariin isaanii haala gaariidhaan kan taasifame ta'uu isaa fi garuu immoo cimaa ta'uu isaa oduu gabaastotatti himaniiru. Qondaaltonni waraanaa biyyattii kaayyoo isaanii irratti cimoo ta'uu isaanii kan ibsan dippiloomatiin kun pireezidaantii biyyattii isaan aangoon irraa fudhatame Mohaammed Baazuumii fi maatii isaanii akkasumas yeroo ammaa mootummaa loltootaa kan hoogganaa jiran Jeneraal Abdurrahman Tichiyaanii wajjiniin wal arganii haasa'uu akka hin dandeenye ibsaniiru. Viktooriyaan Nuulaandi akka dabalanii himanitti Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akka Niijeriin daawwatan gaafachuu isaanii kan ibsan yommuu ta'u, ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken wixata kaleessaa raadiyoo Firaans Intarnaashinaalii wajjiniin haasaa taasisaniin rakkinicha hiikuudhaa fi yaaliin karaa dippiloomaasiitiin taasifamu filatamaa ta'uu isaa ibsaniiru. Haaluma walqabateen dubbiimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maat Miiler Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa Niijeriif taasisaa turte doolara miiliyoonii dhibba tokko yeroodhaaf dhaabuu ishee himanii dhaabinsi gargaarsichaa kan gargaarsa namoomaa ilaallatu akka hin taanes eeraniiru. Karaa biraatiin biyyoottan miseensa garee hawaasa diinagdee lixaa Afrikaa yookaan ECOWAS kan ta'anii fi tarkaanfii humnaan loltoota aangoo qabatan buusuu irratti mormii kan qaban Maalii fi Burkiina Faasoo jiila mootummaa isaanii gara Niijeritti erguun isaanii beekameera. ECOWAS yoo loltoonni Niijerii aangoo deebisanii pirezidaanti Mohaammed Baazuumitti hin kennine humna waraanaa fayyadamuu akka danda'u dhaadate yeroo murtaa'es kaa'uun isaa ni beekama. Hooggantoonni biyyoottan lixaa Afrikaa dhimmuma Niijeer kana irratti mari'achuudhaaf kamisa iftaanii hagayya kudhan bara kuma lamaaf digdamii sadii wal arguudhaaf akka murteessan gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjin nagaan tura.
Hooggantoonni keeniyaa kan baha Mombaasaa reeffa namoota dhibba afurii olii boolla gadi fagoo keessaa qotanii baasanii jiru. Sababa dursaan amantaa tokko hordoftoota isaa akka of balleessan gaafateen namoonni kanneen nyaatarraa of laguu isaaniitiin ka du'an. Yeroo ammaa dursaan amantii kun himatamuudhaan mana murtiitti dhiyaateera garuu walabummaa amantaaf lubbuu waaqeffattootaa akkamiin eeguun danda'ama ka jedhu wal falmisiisaa jira mitikku.
Hoogganaan amantii keeniyaa bahaatti du'a namoota dhibbootaan lakkaa'amaniif sababa jedhame mana murtiitti dhiyaateera dhimmichi akkas ture paastar paawul makaanzee waldaa oduu gaarii idil addunyaa yookaan gud niws intarnaashinaal charchi jedhamutti paastarii kan ta'e hordoftoonni amantichaa kanneen waldicha keessa jiran soomaan akka of beelessan taasisuu fi erga du'aniin boodas reeffi isaanii boolla gadi fagoo kan qarqara galaana kilii fi. kaaba mombaasaatti argamutti akka awwaalamu taasisuu isaatiin himannaan irratti banameera warra du'anii awwaalamaniiran keessaas hanga ammaatti reeffi namoota dhibba afurii qotamee ba'eera taateen yommuu dhaga'an nama jeequ kun mootummaan keeniyaa dhimmoota amantaa keessa seene seera akka baasuuf isa dirqamsiiseera kanarraa ka'uunis mootummaan keeniyaa garee tokko hundeessuun ji'a waxabajjii darbeerraa kaasee turtii ji'oota ja'aaf kan turu yaada namootaa akka walitti qabaniif kallattii kaa'eera. Gabaasni yaada namootaa qabate kun ji'a ja'a booda dhiyaatee seerri haaraan dhimmoota amantii irratti keeniyaa keessatti ba'uuf jira jedhame eegama. Abbootiin amantaa tokko tokko immoo gamanumaan of eeggannaan akka taasifamuu qabu gaafachaa jiru. Naayiroobiitti waldaa Adventistii warra guyyaa torbaffaatti paastarii kan ta'e Piiter Niyaagaa dhimmicha ilaalchisuun yaada isaa yommuu ibsu.
The, the government is charged with the responsibility of, of course, uh, creating order and, and ensuring security for its citizens and all that.
Akkas jedha. Itti gaafatamummaan mootummaa beekamaadha. Sirna uumuu fi nageenya lammiilee isaa eeguudha. Kana hundaaf itti gaafatamummaa qaba. Anaaf garuu bilisummaa waaqeffannaa to'achuu barbaaduun irra darbaadha jedhee yaada. Taateen kun hundi ta'ee namoonni akkamitti garee amantii gara jabeeyyii akkasii keessa seenan jechuun gaafatu. Namni maqaan isaa akka dhahamu hin feene kanaan dura waldaa kanatti deemee makamuu isaa kan himu garuu yommuun ilaalu haalli waldaa sana keessatti deemaa ture gara hamaatti akka geessu bareen addaan kutee jala.
The strange thing is they separate you from your family, from your brothers, from your sister, from your father, from your mom. Your mom may try to intervene, but they tell you no, heaven is.
Wanti haaraan jarri fidanii maatii keerraa addaan si baasu. Obboleessa keerraa, obboleettii keerraa, abbaa keerraa, haadha keerraa. Haati kee gidduu seenuu yaaluu dandeessi ta'a. Isaan garuu lakkii jannatni tokkicha, jannatni si siin jedhu. Itti dabaluunis alaabaa diimaan akka turellee dubbata.
the leader of the church says he cannot die a natural death. So if he dies right now, many people will commit suicide.
Hoogganaan waldaa kanaa ofii isaa du'a uumamaa kan duune dubbata. inni amma yoo du'e namoonni baay'een of ajjeesuu malu sababiin isaas namoonni baay'een isatti amanu waan ta'eef waldaan isaanii gara jannataatti akka seentu waldaan kaan immoo si'oolitti akka seenan amanu. keeniyaa keessatti amantaa fi bakkoonni waaqeffannaa baay'achaa dhufaniiru mootummaanis seera haaraa to'annaa amantiiwwan kanarratti taasisuu irratti of eeggannoo taasisuu qabaa jedhu ogeessonni piroofeesar beensoon muleemii yuunivarsiitii piriitooriyaatti barsiisaa fi ogeessa antiroopooloojiiti. baay'achuu manneen waaqeffannaa keeniyaa keessatti nama qorannoo gaggeessaniiranidha.
Uh, on regulating and controlling and even punishing things that have been proven to be against basic human rights.
Xiyyeeffannoon kan ta'uu qabu kanneen mirga namoomaa bu'uuraa fi bilisummaa dhala namaa bu'uuraa irratti faallaa ta'uun isaanii mirkanaa'e to'achuu fi adabuu ta'uu qaba. Sababiin isaas amantaan mataan isaa walabummaa yaada ofii ibsachuuti waan ta'eef. reeffa namoota qarqara galaana kiliifitti awwaalamaniiranii qotanii baasuun ammayyuutti fufeera lakkoofsi namoota du'anii kanneen hordoftoota paaster maakenzee ta'anii ammayyuu dabalaa jiraachuu aanga'oonni himu lammiileen keeniyaa seenaa balaa akkasii dhaqqabsiise sodaa guddaan hordofaa jiran akka lammaffaa hin deebineef deebii isaa barbaadaa jiruu jala gabaasni firaansis ontowaa naayiroobii irraa.
Yeroo Sudaan wal waraansaan raafamaa jirtu kanatti haalli kaartuum keessaaf kutaa rakkoo hamaa keessa jirtu ka daarfur qalbii hedduu hawwatuyyuu ka daangaa Sudaan kibbaarra jirtu kutaa kordofaan keessaa walitti bu'iinsi muddamsu uumee jira. Sababa walitti bu'insaan lubbuu hedduun dhabamuurraa kan ka'e namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman naannoo sanarraa gara Sudaan kibbaatti godaananii jiran. Gabaasaa Henry Wilkins Sudaan kibbaarraa erge jaalannee dhiyeessa.
akkuma namoota kumaantamaan lakkaa'aman ka biroo mohaammed hamdaan mohaammed reefu kordofaan kaabaa el irraa gara sudaan kibbaa dhufee jira erga wal waraansi sudaan walakkeessa baatee ebilaa waraana sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti jalqabame as cimee akka itti fufeetti akka jiru dubbata.
nageenya kootiif lubbuu kootiif waanan sodaadheefan as dhufe hiriyoonni koo achitti ajjeefamanii jiru ija kootiin argeera mootummaas ta'e humni deeggarsa saffisaa wal waraanaa jiru namoonni hedduun baqachaa kan jiran yoo ta'u warri kaan garuu madaa'anii kaanis ajjeefamaniiru.
viidiyoon miidiyaa hawaasaa irraa fudhatame akka agarsiisutti namoonni kordofaan keessatti dhukaasa qaxxaamuraa gaggeeffamurraa innaa dhokotan agarsiisaa jedhameera. lolli kordofaan keessatti gaggeeffame gar tokkoon buqqa'insa uummataa asitti mul'atu kana hordofsiise humnootii waraana sudaanii fi finciltoonni sochii bilisummaa uummata sudaan kaabaa yookaan splm noors waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuudhaan loltoonni isaanii baatii waxabajjii fi adoolessa guutuu aleella raawwachuu isaanii himate splmn garee sabaan nuubaa ta'an bara 1980 irraa eegalee kordofaan keessatti socho'aa jiranidha akka ogeeyyiin jedhanitti gareen kun mootummaa sudaan kan irra caalaansaa saba arabaa ta'e waliin komii yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u diigamuu seeraa fi sirna waraanaa sudaan keessatti uumameen fayyadamaa jira kaayyoon garee finciltoota kanaas uummata nuubaadhaaf bakka bu'ummaa siyaasaa dabalataa mirkaneessuudha. Samah Salman pirezidaantii waldaa Sudaan Ameerikaa keessatti barataniiti akkas jedhu.
There had long been ethnic tensions uh, between uh, Khartoum, you know, uh, center of government and.
Kaartuum wiirtuu teessoo mootummaaf uummata gaarreen nuubaa yeroo dheeraaf moggaatti qabaman gidduutti yeroo dheeraaf wal dhibdee gosootaatu keessatti geggeeffamaa ture. dhuguma kordofaan kibbaa gara waraanaatti harkifamu haala arguu danda'u mallurra jirra.
lolli humna waraanaa sudaaniif splmn gidduutti uumame lola kordofaan keessaa gama tokko qofaa qaba haa ta'u malee ragaan piroojeektii odeeffannoo bakkaa fi taateewwan waldhabdee hidhannoo dhaabbata bu'aa hin hojjanne kan waldhabdee addunyaa fageenyarraa hordofurraa argame akka agarsiisutti erga waraanni sudaan baatee bila keessa jalqabe as. kordofaan keessatti sababaa walitti bu'insaan lubbuu namoota dhibba afuriif saddeettamii shanii darbeera waldhabdee kanaan duraa yeroo walfakkaataa ta'e keessatti nama soddoma qofa kan ture yoo ta'u kunis dachaa kudha shaniin olitti dabalee jira akkasumas ragaan kun akka mul'isutti lubbuu namoota dabree keessaa tilmaamaan harki saddeettamni walitti bu'iinsa waraana mootummaa sudaaniif garee humnootii saffisaa gidduutti uumameen walqabatee kadu'an ta'uu danda'a kunis viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti argameetu agarsiisaa jedhameera gareen humnootii saffisaa yookaan rsf kordofaan keessatti maal galmaan ga'uuf yaalaa jira jedhamuun ka gaafataman ogeessi waa'ee sudaan beekan tokko deebii kennaniin waan saa'ifa miti jedhanii.
That's a good question. Political ambitions in Darfur are clear. Uh, this is where land has been promised to RSF recruits from.
Gaaffii gaariidha. Hawwiin siyaasaa Daarfuur keessatti mul'atu ifaadha. Kunis Afrikaa dhiyaa, Niijer, Maalii, bakka biraarraa namoota RSF'n bobbaafamaniif bakka waadaatti galamedha. Lafti kun gariin loltoota RSF'if akkuma Daarfuur keessatti waadaa galame sana ta'uu danda'a.
garuu wanti ifa ta'e lammiilee giddugaleessaa ta'an kanneen kumaantamaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan dirqisiifamaa jiru ji'a adoolessaa keessa tokkummaan mootummootaa kordofaan keessa namoonni gara kuma saddeetii ta'an biyya keessaa buqqa'uu isaanii ibseera meeqatu gara sudaan kibbaatti akka baqate ragaan yeroo ammaa agarsiisu garuu hin jiru jaamiskoo feella reefuu kordofaan irraa gara sudaan kibbaatti dhufan. isaanis akkas jedhu.
Namoonni kudha ja'a gosa dinkaa ka Sudaan kibbaa keessaa ajjeefaman argeera. Dhukaasa qaxxaamuraa kan humnoota mootummaatiin ajjeefaman.
Kordofaan keessatti hokkarri yeroo jabaataa jiru kanatti yoom iddoo tureetti akka deebi'u akka hin beekne dubbata.
amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechika jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechootaa teeknooloojii afaan oromootti hiikuu qopheessanii jiran dooktar gaarumaa abdiisaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisaan barnoota fiiziksii hojii jechika kanarratti barsiisonni kudha jaha hirmaachuu himanii jiran hiiktuun jechootaa kun bifa maxxansaaf appilikeeshiniin dhiyaachuullee himanii kana duras appilikeeshinoota barnoota afaan oromoo qopheessuu dubbatanii jiran biiroon barnoota oromiyaa kibxata kitaaba yeroo jalqabaaf afaan oromoof teeknooloojii walitti buta jedhame kana maxxanse manneen barnootaaf raabsuusaa dubbatee jira galmuu daawwit dabalata qaba.
Maqaa jechika jedhuun kan maxxanfame kuusaanii jechaa kan afaan oromoo jechoota teeknooloojii isa jalqabaati jedhame kana hojjechuuf muummeewwan barnootaa garaagaraa irraa barsiisonni kudha jaha irratti hirmaataniiru jedhu Dr. Gaarumaa Abdiisaa barsiisaan yuunivarsiitii mattuu.
Jechikni diikshinarii afaan oromooti isa nama kudha jaha ol taaneetu kan qopheessine baay'ee yeroo dheeraa irratti fudhannee hojjennee turre isa naannoo kuma lamaa fi sagal akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee hanga waggaa afurii sattaansee jiru keessatti hojjenne. Inni gosa barnootaa mana barumsaatti baratamu saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaa keessa jechoota teknikaal ta'an yookaan immoo jechoota saayinsii hawaasaa ta'an kana ijoolleen keenya kutaa tokko amma saddeetitti afaan oromootiin baratu. Yeroo kutaa sagal ga'an immoo isuma sila beekan sanatu afaan ingiliffaatiin kennamuu jalqaba. Yeroo kana maal yaadne nuyi barnoota afaan oromootii fi barnoota ingiliffaa eegaluuf ka'u kana gidduutti riqicha ta'ee ijoolleedhaa fi waldha'iinsa yaadrimee uumu kanaa gidduutti riqicha ta'e waan ijoollee gargaaruu danda'uudha ka'uusi yaada keenya.
Dooktar Gaarumaan hojiin jechiika qopheessuu akkaan ulfaataa ture jedhu.
Baay'ee baay'ee irratti dhamaatee jechuudha amma kana jedhamneen hojjenne. Yuunivarsiitiin mattuu kan inni amma tokko deggersa xiqqoo tokko nu godhee ture isa moosaajii isa kan sungoo beekan faani jedhee irrattidha. Jalqabuma irraa kaasee hojiin kun erga guddatee booddee amma reefu dhageettii argata malee kan waggaa baay'ee dhuunfaadha malee duraa.
Miyaga yoonaa maal maal fa'adha kanatti hojjette hojii keetiin?
Sadarkaa Oromiyaatti kan dura faayidaa irra tokko kan mana barumsaatti yeroo sara barattootaatiin hojjetanudha kan biraan moosaajii afaan Oromoo barsiisutu ture kan baay'ee itti gammadu hojii koo keessaa tokko. Inni kun immoo qubee afaan Oromoo sagalee fakkii wajjiniin akkasumas immoo saayinsii bu'uuraa sagalee fakkii wajjiniin herreega akkuma kana fi afoola Oromoo ijoolleen xixiqqoon erga akka baratan booddee oduu durii dhaggeeffachuu barbaadu mammaaksa dhaga'uu barbaadu dhibboo gaafatamanii deebii isaa shaakaluu barbaadu Muusaa jechuun baay'ee gaariidha. Bakkalcha jedhama maqaan isaa kun kan androoidii yookaan immoo moobaayilii irratti kan hojjetudha sooftiweeriin.
Tole bara kam hojjetameen?
yeroo koronaa keessa ilatti irraa argamu tokko telegiraamii ani dhuunfaadhaan qabu bakkalcha qubee jedha bakkalchaaf qubee utuu keesii gidduu hin kaayin akkasumas iddoo tokkotti barreeffame kan biraan immoo lafti irra jiru telegiraamii biiroo barnoota oromiyaa irra jira kun. Appilikeeshiniin kaani kan amma reefu dhiyeenya kana hojjetamee bara kana gatiifamu kan kompiitaraati. Appilikeeshinii yookaan immoo moosaajii kompiitaraa hojjechuun irra jiru jedheetanii tiimii waliin ani waliin jedhu barsiisota yuunivarsiitii mattuu keessa jiran waliin kaanee isa kanarratti immoo moosaajiin nu hojjenne dungoo beekumsaa jedhama. Dungoon beekumsaa kun gosa barnoota herregaa, saayinsii, ingiliffa, gadaa fi barnoota akkasii sadarkaa gara gadiitti baratamanu kan kutaa tokko amma afuriitti barnoota kan waggaa guutuu of keessaa qaba. Irrumatti kiliikii gochuudhaan yookaan immoo irratti dhiibuudhaan banamaa yoo banamuuf sagaleessaa argaa ijoollee mana keessatti ittiin barsiifachuudhaaf fayyada.
Sanyii Elee Faxansaa Yuunivarsiitii Mattuutti barsiisaa lammummaa fi amala gaariiti. Hojii jechiikaa kana irratti warra hirmaate keessaa iyyuu.
Dikshinariin afaan Oromoo kun egaa bal'inaan hin jiru jechoota saayinsii muummee adda addaa keessatti ni fayyadamnu kana haala salphaa ta'een gosa barnoota hundumaa irratti iddoo tokkotti haala salphaa ta'een hubachuu danda'a jechuudha. Kun immoo duratti afaan Oromoodhaan akka kanatti qindaa'ee. hin jiru jechuudha. Akkasumas hawaasa bira yoo hin geenye iyyuu gara fuulduraatti yoo deeggarsi jiraate bal'inaan hawaasa bira yoo ga'e faayidaa guddaa qaba jedhee yaada jechuudha.
Obbo Efreem Tasammaa sadarkaa itti aanaa biirootti gorsaa biiroo barnoota Oromiyaati.
Keessumattuu afaan kanaa afaan saayinsii teekinooloojii goona kan jedhu fedhii uummata kanaatiin fedhii mootummaa naannoo Oromiyaas waan ta'eef isa kana jajjabeessaa kan turre keessumattuu. Barsiisaa yuunivarsiitii mattuu Dooktar Gaaromaa namni jedhamanii barsiisaa kanaa jiru waliigaltee irra geenyeen kitaaba kana kan isaan barreessan hayyama isaan biiroo barnootaatiif kennaniin irraa fudhannee maxxansinee manneen barnoota keenyaatiif raabsinee jirra. Hojii isaan hojjetan kanaafis yeroo adda addaatti waan isaan jajjabeessuu badhaasa adda addaa beekamtii adda addaa kennineerra. Isa kana fuula telegiraamii keenyarraa Oromiyaa Education Biiroo kan jedhu irratti maxxansinee jechikaa kan isaan jedhan naannoo namoonni kuma kudhanii kan ta'an appilikeeshinii kana keenyarraati buufatanii kan fayyadamaa jiran ta'uusaa hubanneerra.
Obbo Efreem biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatama seeraan itti kenname irratti hundaa'uudhaan namoota afaan Oromoo gama teeknooloojiin ammayyeessuuf hojjetanii fi ni tumsasii jedhanii jiran. Ammaaf appilikeeshiniiwwan qophaa'an kana karaa teelegiraamii kan fayyadamtootaaf ga'aa jiran Dr. Gaarumaan karoora afaan Oromoo fooyyessuuf qaban irratti yoo dubbatan akkas jedhu.
Afaan Oromoo beesaa wanti akkuma kan Ingiliffaatti bakka dogoggora qabu sana agarsiise jedhu waan akka kanaaf haa hojjechuu gara fuula duraatti afaan Oromoo akka afaan saayinsii teeknooloojii ta'ee sirriitti lafa qabatee jedhu gochuudhaaf gara waan akka kanaaf hojjechuun yaada gara fuula duraatti.
Dooktar Gaarumaan barnoota isaanii Yuunivarsiitii Baahar Daar, Yuunivarsiitii Finfinnee fi akkasumas biyya Chaayinaatti illee barnoota sadarkaa sadaffaa isaanii hordofanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn at voa news com irratti dhaamsanuuf dhiisa miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin feesbuuk com voa afaan oromoo yoo jettan nu dhaqqaba tiwitariif instagiraam irratti illee at voa afaan oromoo yoo jettan nu argattu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya nugusuu taammire gulaalaa viidiyoo lateera amantaa akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitetti gistigammeeti qophii har'aa kan isin keessummeessitu antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.